bandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotwaves kuratwumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi tubahaye ikaze irya nino za maroke n'ahandi hose muratwumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com no kuri facebook vowa radiyo yacu ikaze kandi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero ikaze inshuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi muramenyere ko muri muri isanga tugaruka ku bitandukanye uno munsi twabatumiriye nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye umunyarwenya wo mu gihugu cy'u rwanda nitegeka gratien mumuzi cyane canke abatamuzi naho azwi cyane rwose ku izina rya papa sava kubera udukino twe dutandukanye acisha kuri youtube n'ahandi papa sava canke gratien sinzi iryo ushaka ko dukoresha uno munsi ikaze muri muri isanga kandi mwakoze kwitaba ubutumire bwacu
murakoze cyane buri wese yakoresha iryo ashaka ngira menshi ngira papa sava ngira seburikoko ngira mvumbuko ngira menshi iryo uguyeho ufata iryo ufata iryo reka dufate papa sava twebwe uno munsi ariko uratubwiye ko ari menshi ariwe wa papa sava hariyo bande ubundi gratien niyitegeka ariwe papa sava ni muntu ki kumva ufise utuzina twinshi
nitegeka garasiyane ni mwene ngarukiye tarisisi na mukarusharaza berenadeta navutse mu igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani mukira mu majyaruguru ni mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka rurindo ubu ni umurenge wa ntarabana mpiga amashuri abanza yisumbuye nayo nyakomereza ahitwa masori rutongo hanyuma nza kwiga obusiyo ya biyoshimi ahitwa muri koleje ya ririma mu bugesera nza kwiga rero kwigisha kwigisha ibinyabuzima n'ubumenyi bw'isi biyojeogarafi hanyuma ndangiza muri bibiri na karindwi hariya mu cyahoze ari kiye nza kubaho umwarimu nabaye umwarimu kuri fawe ku gisozi bari sikuru nza kuba na n'umwarimu kuri kuri koleji yo ku mugina no kuri gurupe sikoreri ya kimironko hanyuma nza gusoreza kuri gurupe sikoreri ya kimironko bibiri na cumi na gatanu haje gukora kuri radiyo radiyo disi akoragaho igitaramo nyarwanda hanyuma icyo gihe rero nibwo naje kujya kuri radiyo rwanda gukora mu ndamutsa no muri seburikoko niyagurira ubuhanzi mu buzima bwose bwa buri munsi kuva bibiri na cumi na gatanu ego papa sava uratubwiye ko wize za biyoshimi n'ibindi ubundi abantu bize ibyo bintu nk'ibyo baca babandaniriza mu bushakashatsi byagenze gute ngo ucu uja mu by'urwenya hama neza na neza watanguye kumenya ko ufite iyo ngabirano ryari
nubwo nigaga ibyo ngibyo n'ubundi iyo mpano nari nyifite ko natangiranye nayo kuva mu w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu aho ngaho nigaga mu wa gatandatu w'amashuri abanza ubwo nasubiragamo ntangira rero ndushanywa mu mivugo ndatsinda nza kwinjira mu ikinamico niga muri tronko mirutongo nabwo ndatsinda ngeze iririma rero nkomeza mu ikinamico imivugo n'ibyivugo eh, nzamuka nsinda cyane ndatsinda cyane ngeze muri kaminuza noneho biriyongera njya muri mu muziki njya mu kubyina ikinyarwanda hanyuma nkomeza n'ikinamico nza gukora ibi byo gukina ikinamico y'umuntu umwe wani mani show Ah, niho rero naje ku- kugaragara cyane ko nabonye ibihembo bitandukanye Mhm.
Mm.
reka tudatevye twakira abakunzi bawe bari ku mirongo itandukanye ko ari na benshi bafise utwo bakubaza turahera kuri asumta asumta ikaze
ndabahaye mwiriwe Mhm. uherereye ga asumta
Eh, ndabahaye mwiriwe mperereye y'ubujumbura i bujumbura nuko rero ikaze kandi tugushimiye cyane ubundi abafasoni ntitubaronka cyane muri kino kiganiro cacu ngira papa sava no musara bakogo tarabazana ego nakabazo ubaza papa sava canke
alo ntinakabazo ufise ubaza papa sava canke intererano
karahari karahari rwose duga ku ijambo
mwiriwe mwiriwe pasava ahiriwe neza
twebwe twari twifuje kumva ibyawe n'ibyo ukora kuko kenshi turi bujumbura tubona utuvidewo twawe twibaza cyane cyane none papa sava nta kandi kazi aribo
Eh, akazi rero akazi ni- ni ubuhanzi nibyo navugaga ubu buhanzi nibwo mfite eh, buntunze mirongo icyenda n'icyenda n'ibice nk'icyenda ku ijana urumva ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni ubuhanzi Ah, nakubwira ngo ku wa mbere mu gitondo mba ndi mu ndakota gukina ikinamico no ku wa kane mu gitondo nyuma ya saa sita nkajya gukora ibyitwa dabingi no guhimba inkuru z'abana batoya mu itetero ibyo ni byo nkorera arabiye ku wa kabiri ku wa gatatu nkajya muri seburikoko ku wa gatanu nkajya muri papa sava ku wa gatandatu nkakora mu birori bitandukanye ubukwe mm, cyangwa se ibindi bitaramo ahandi ni uku minsi yanjye bipanze akazi kanjye kabaye ubuhanzi Mhm.
Eh, ni byiza cyane kenshi twakwibaza ariko uri umuhanzi w'in- uri- urimo n'umuhanzi w'indirimbo
Eh, ariko ntabwo nkaze cyane ariko hari izo nakoze n'izitwa mama izitwa eh, eh, zirahari zigera nko kuri eshanu kuri ku- ku- ku- kuri izo mbuga nkoranyambaga nashyizeho nazo narazikoraga kuko yarabyinaga ikinyarwanda
okay ni byiza n'ukuri ni byiza cyane turakunda ni- n'ama nko mu burundi twabyita amavidewo cyane cyane tuyabona ku kuri izi mbuga ngurukanabumenyi byatunezera Eh.
cyane rwose ziraryoshye cyane turabishima kandi zirimo n'inyigisho nyinshi ubusanzwe rimwe na rimwe hariho ababibona bakabigira nk'ugutwenga ariko no kuri twebwe biradutwenza ariko birimo inyigisho
yego murakoze cyane asumta asumta kuvuze ngo eh, ayo mavideo utwo dukino twa papa sava turimo inyigisho nk'inyigisho umaze gukuramo yahe video niyahe video yakunyuze hama inyigisho wakuyemo niya
ubwo amavidewo arubika ari menshi cyane dushobora gufata nk'ubu turi ko turavugana nk'uku eh dushobora kuvuga ati ni videwo yitwa uku aha ariko nka- nka jewe ndi umumama ndubatse mfite abana mfite n'umugabo urumva inyigisho zirimo nyinshi ndamaze kuzibona mu tuvidewo twiwe kuko ndaturaba kenshi kandi cyane mhm urakoze cyane kandi twizera yuko tutazosura kukubura ugiye mu rutonde rw'abapfasoni bazoza baritabira ibiganiro byacu urakoze cyane asumta i bujumbura
ego mbe ndakunda kubyitabira kenshi umugasi kenshi cyane mugabo iyo numvoye nkajya kuvuga nkaronka ako kanya mhm ndakunda kwitabira ibiganiro bya radiyo ijwi rya Amerika.
urakoze cyane rwose asumta
ego namwe murakoze Mhm. Ego papa sava uravuze ko uririmba mu kanya ngira ngo urahava uducishiriza ko gato kugira ngo ntiduhave twumva umenga ntitukwibuka uririmba cyane gusumba uko ukina
rero ugira ngo nabyo bya- byakwanga Eh.
Eh, gusa urumva navuze cyane uyu munsi Eh.
ngira ngo nawe nabikubwiye ko ndi ndi gukina n'ubundi iyi seburikoko niho ndi Eh.
navuye mu ndamutsa nkomereza agatoto ndi gukina seburikoko Eh, sinzi niba urimo kubyumva ijwi ryagiye ariko ntabwo rigenda burundu oya reka Eh, reka kumva guheza reka ntabwo ntiduhave arigira nta turitwara kibazo.
reka ntiduhave turitwara nsi ikiganiro ca nyuma dukoranye uzobiducishiriza ko mu kindi kiganiro turafise abraham abraham ikaze nawe
Hmm?
ikaze ku ijwi rya amerika abraham
murakoze Eh, aho uherereye hamuduge ku ijambo
aho nerereye mu karere ka huye Mhm.
Ah, ndasuhuza cyane papa sava garasiyani
Eh, ndakumva ndakwikiriza cyane
yamaze gushimire ku ukina neza mu mikino ukina muri seburikoko muri papa sava n'ahandi ufitemo impano ndayamanze nyine ngo ushimire kandi ngo nguhe kuraje
Eh, murakoze murakoze
Ah, none ah, papa sava nta gihe kiri inyuma ugereranyije n'igihe gitangiye u- wagiye ugaragarira mu masinema atandukanye Ah, igitekerezo cyo kugira ngo utangize papa sava cyaje gite
Ah, igitekerezo cyo gutangiza papa sava Ah, cyaje cyaje nyine nene ubundi umuhanzi ntabwo uvuga ngo ni igitekerezo kiba ari kirekire Ah, cyaje nshaka kugira uko nigaragaza nanjye umuhanzi ku giti cyanjye urumva nsanzwe ndi umuhanzi ku giti cyanjye ariko filime nyinshi nakinaga n'izo nakiniraga abandi Ah, urumva nakinnye nko muri ziriya razi zitwa sekaganda nyina mu nshuti furenzi nitwa ngiga nyiniye muri seburikoko nitwa seburikoko nyine abantu bibazaga uwo muntu ukinira abandi se we nta bushobozi agira bwo gutegura ndavuga ni nanjye hari icyo naha abantu ariko bijyanye nanone no kuba hari ibitekerezo byanjye mbona nshaka guha abantu ariko atari ko ntahita mbijyana muri sitori layini cyangwa mu ru- mu murongo mugari uba wakozwe wa filime eh, muri rusange nibwo rero natekereje eh, papa sava Mhm.
Ah, papa sava ica ku mbuga nkoranyambaga ikwinjiriza ite cyangwa ntabwo ari kigamije cyane bimeze bite
Ah, ntabwo urumva ntabwo iramara amezi arenze atandatu itangiye ntabwo wabara ko ubu yatangiye kunyinjiriza ariko biri hafi Mhm.
biri hafi bitewe n'uko n'abantu nzajya mbona bajemo n'abazajya baza kwamamaza barimo kubisaba gukorana nabo ah, n'iyindi mishinga nza- ishobora kunyinjiriza mu buryo bw'ako kanya ni ukuvuga ngo wenda biturutse mu maviyuze nibitangira abantu bayirebye ninangira kubona uburenganzira icyo ni icya mbere icya kabiri Mhm.
ishobora kunyinjiriza mu bantu bazajya baza gushyiramo pubulisite nabo ndabiteze kandi maze kuvugana n'abarenga nka batatu Ah, icya gatatu ishobora kunyinjiriza mu bundi buryo tuvuga butari bw'ako kanya atari ubwo ubona ako kanya mu bindi biraka noneho abantu bavuga bariya bantu turababona muze hano mu gitaramo muraducangaye mugire gutya hano na hano muraducangaye urumva eh, filime yinjiza mu buryo bu- butandukanye
Mm.
urakoze cyane abraham nibaza ko utubazo twawe turonkereye inyishu reka twakira abantu ugira umunsi mwiza abraham ngaha mu rwanda yego murakoze cyane Mm, ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise na ugate ku yundi murongo wa telefone ugate ikaze
alo ikaze ugate
murakoze nawe wenda gushimire kuko abapfasoni n'abigeme ntimukunze kwitabira ikiganiro muri isanga muduhora iki
usanga batabikunda M- musanga mutagira iki
usanga batabikunda gutelefona batakunda gutelefona ariko wowe nawe uje mu rutonde rw'abakunda muri isanga b'abapfasoni turabakeneye cyane rwose ku wa gatanu na cyane cyane kuko n'umunsi wanyu ego nuko igete uherereye he
mu burundi mu burundi i bujumbura canke ahandi
Rwanda.
Mm, esabwe Bujumbura.
ego nakabazo kwa papa sava ni intererano
Eh, nashaka ko kumubwira yuko ndamukunda akina ibintu biryoshye Mhm,
Eh, no kumwaka haja abandanye Eh, hama ikindi iterekeye ka- birya ahora akina bya- birya zina yitwa papa sava canke ariya ama episode ariko aragira ya papa sava mhm.
ikintu mbona ni uko donko byabaye ama episode yabaye menshi hariho abantu benshi bamaze kubimenyera nka papa sava nubwo ubona episode udashobora kuyiraba uguma wibaza yuko ari bya bindi nyine ikintu nashaka kumutera cyangwa kuvuga ni uko yohindura ibyina kugira ngo n'abantu babihururumbire gushasha kuko uko byaje byatanguye abantu babiraba ntibazi ko si benshi nk'uko byari batanguye babiraba kandi babikunze kubera bamaze kumenyera ibyina bamaze kumenyera abantu babikina ego hari n'impanuro ariko nibaza ko nacyo icyo gikenewe kugira ngo abantu bahindure nabo ibyiyumviro byabo ntibamenyere izina papa sava ntibamenyere mbati ntibamenyere ucumenga bya bindi ni bya bindi nyine ucumenyera n'abantu ugasanga byakurambiye n'ibyo nashaka murakoze urakoze cyane gete ibujumbura mu burundi ugira umunsi mwiza
yego yego papa sava urumvise intererano ya gate ati abakinnyi uraraba uko uhindura ni iki hari icyo utekereza ku cyiyumviro ciwe
abakinnyi bo bashobora guhinduka umunsi ku munsi ngira ngo baranahinduka gusa hariho byanze bikunze hari utsikamirwa n'utsikamira ubwo ndavuga opurime na opureseri ntibahinduka ntabwo bahinduka keretse hari ikibazo cyabaye ariko hakaba abandi babunganira urumva hakaba abandi baza babunganira abaza babunganira rero barahinduka ariko icyo kintu nyine cyitwa papa sava ntabwo wagihindura ntabwo nkeka ko ibyo mbwiye ari ibyo by'ukuri nkurikije urumva n'inge ufite kubimenya cyane nkamenya epizodi yo nyisoho yirebwa n'abantu bangahe urumva natangiye nibura ku isaha imwe mbona abantu nibura magana atanu ariko ubu kuri mwayeni ushyizemo hagati ku isaha mba maze kubona abantu ibihumbi bibiri urumva abantu rero bariyongereye ikindi navuga nkurikije bariya baza kuba abanyamuryango abasabusikarayibinga natangiye mbona umwe batatu batanu ariko urareba videwo ukabona yarebwe y'abantu bayiyandikishije bayikomotseho kuko ibyo byose biba bigaragara muri muri studio ya yutube urabibona ugasanga bageze magana atatu magana ane magana atanu urumva natangiriye ku muntu umwe nyine mu mezi atandatu arindwi ngeze kuri sabusikarayibazi ibihumbi mirongo itandatu na bitatu urumva rero ntabwo byahinduka ikindi urumva ni ukubaka izina niba yitwa papa sava ejo ukayihindura ukayita ikindi kintu ntabwo iba ikiri papa sava nyine ntabwo bihinduka niba yitwa kansime yitwa kansime papa sava ni papa sava niba ushatse ikindi n'ibindi bizaza ariko ntabwo iyo papa sava ivaho hanyuma none muri ibyo by'abakinnyi nka kasava tuzokumva ryari tuzokabona ryari koko karihe ko katigera kaboneka naragashakaga cyane ariko uraza abana bari bari mu mashuri numvaga nshaka umwana uri muri cya kigero cyabo twita anda sigisi yiyazi abana bari mu kigero cy'imyaka munsi y'itandatu uje gutanga ubutumwa no gufasha abandi bana kwiga hari uwo nabonye bamukoresha epizode ebyiri ntibyagenda neza bahita bajya kwiga urumva rero biransaba gushaka undi mu kiruhuko
ariko urumva sava azoheba aboneka umwanya n'umwanya
ntabita natinze cyane kuko urumva ibyo agomba gukina byo narabyanditse gusa urumva umukinnyi akinana na bariya bantu rero bashabutse kuriya akiri umwana ni ugutekereza karagita ye karagita y'umwana karagita y'umumama muri ziriya ziriya ubona uko zikinitse zirimo nyine opureseri na opurime hari ibindi bisabwa hari ntabwo ari ugupfa kuba wamuzana gusa ugomba no kureba no mu iterambere rye n'uko abantu bamubona hanze n'inama n'ibyo ngibyo rero nakomeje gutekereza urakoze cyane papa sava turafise na eric ku yundi murongo wa telefone eric kaze
urakoze cyane ndabaramutsa yego aho uherereye hama akabazo kwa papa sava ariwe gratien cyangwa intereranye yego murakoze mmerereye zambia amurisa kanyeni ku murwa mukuru wa zambia yego
papa sava ndabaramutsa
papa sava muramwumva arakumva aduga ku ijambo
ntabwo ndamwumva
arakumva aduga ku ijambo
yego nashaka kubaza papa saba kuko genda mu bantu bakurikirana udukino twiwe burya mu buzima bwa minsi yose navuga yuko ni umukinnyi mu rwego rwo gutwenza abantu kugira ngo abararuhurira afashe abantu kuruhurira imitwe ariko ndiko ndamukurikirana mba mbona umengo ni umuntu ahindagurika ni umuntu ahindagurika umengo biragoye kumugira umugenzi we anashaka
akarorero ni nka hehe
biraboneka ko bigoye kumugira umugenzi simbona urwego namushyiramo kugira ngo niba tuba dukorana umurimo turetse n'ibyo byo gukina kugira ngo abe umugenzi wanjye aba anyegereye dukorane iyindi mirimo kuko ndakunda kuba ndiko ndakurikirana tujya udukino twiwe wanashaka rero n'abantu baba bari kuberekana yuko umenya bamuzaniye inkuru nziza kuri we mugabo ukaraba ukuntu abakiriye akiyabiha iyindi siguro akanaba atakira bigakomera sinzi ko rero ko biba bikora kubera aba ari kuri ujya murimo cyangwa no mu buzima bwa minsi yose haba mu rugo cyangwa mu yindi mirimo ariko biba asanzwe ateye niko kabazo nashaka kumubaza
urakoze cyane eric muri zambia reka dufate na nura kugira ngo twakire ibibazo icyarimwe ismayira ikaze nawe ismail uratwumva ego aho uherereye
nherereye muri mozambique akabazo ucanga intererano nawe
nashakaga kuvugana na garasiye ndamukunda cyane nkunda kumukurikirana cyane arakumva ari ku murongo wa telefone
ndamwumva cyane mwiriho mwiriwe neza
amakuru amakuru
ni meza cyane
none umuntu yifuza gukina cyangwa kujya muri sisiteme yawe yabigenza gute
ahubwo icyo nacyo ndagisubiriza hamwe n'ikindi urakoze cyane n'uwo urindirire umurongo inyishu kuri aho uri kuratwumva uherereye muri mozambique urakoze ego papa sava dutangure kuri eric yabajije muri zambia ati urahindagurika cyane niko umeze no mu buzima bwawe bwa minsi yose yumva umengayo natinya no kukugira umugenzi
uwo yatinya kugira umugenzi ni umeze ni ukora nk'ibyo nkina ko ngewe ntabwo nkina ibyanjye nkina ibyo mbona mu bana ngewe ntabwo nkina ibyanjye ndimbati ntabwo bye nyine twe turandika twarangiza tugakina none urumva usibye twebwe dusetsa abakina none barasana cyangwa bicana bamwe bakina byo gutera icyuma yumva mu nzira hose cyangwa mu kabari barimo kwicana twe dukina ubuzima bwa buri munsi bw'abantu ahubwo kereka niba avuga yuko yatinya kumvisha wenda nk'imico mibi yaba afite kugira ngo ntayitangaze kugira ngo ntuhave umukina nuko hama nur nawe yakubajije ati nkoshaka uriya nawe yambajije umuntu ashaka gukina muri papa sava abigenza ate ubundi uburyo ki tubonamo abakinnyi hari nk'uburyo bugera kuri butatu hari abaza gukora kwimenyereza umwuga barimo gukora foromasiyo amahugurwa muri ibyo ngibyo byo gukina filime ukavuga ati inzaza njye mbakurikira ndebe uwo nguwo tukaza kugira amahirwe tukabonamo mu gukina abibashije iyo ubwo ni uburyo bumwe bwa kabiri ni abandi baba batandukanye ari abahanzi bavuga imivugo abandi ari abaririmbyi usanzwe ubona ubona videwo yiwe ukavuga uti uyu nguyu wamukoresha ahangaha birashoboka mwahura wamubwira umushinga ufite akawumva neza cyangwa nabo bakakwandikira akakoherereza n'akavidewo ke ukakareba ukabona byajyamo ubu ni ubundi buryo bwa kabiri bwo gushaka abakinnyi ubwa gatatu rero ni ubwo gukoresha nyine amarushanwa cyangwa se kasitingi bitewe na na na n'umwanya ufite n'umukaragita ufite ushaka gushyiramo ni uko nguko tubona abakinnyi nta kundi yego urakoze cyane ku nyishu yawe turabona na ernest ernest ikaze yego aho uherereye ni hehe
ndi mu gisagara cya sheniyange mu gihugu cy'ubushinwa mu gihugu cy'ubushinwa urakoze cyane kuba wumviriza ijwi rya amerika mu bushinwa na kabazo ni intererano kwa papa sava ndashaka kumubaza nk'ibibazo bishya nka bibiri nduga ku ijambo ubwa mbere wo mu munda mukiriya papa sava
ndamwumva cyane nakomere mu bushinwa ego ndabaramugisha numva anezerewe cyane rwose no kuyaga namwe muri abantu nkunda cyane rwose hanyuma ntanguye bakurikirana hari hari kera nari nkiri umwana yiga muri segonderi hanyuma mwaje gutangura mukina igihe mwari ko murakina n'uriya muntu witwa nese uriya yakina ari samusure hano mu nyuma muragesa gushika naho mugejeje uno munsi ubwa mbere nariyumvira kuri abantu batoya cyane ariko narakurikira ku yutube ndakurikira ntuze ya buzima bwanyu ubwo nagiye kubona yuko mufise lisanse mu bya biyoji na shimi hanyuma rero ngomba ndababaze kuko biyoji na shimi udusanga ari ibintu biga bijyanye na siyanse ariko ibyo ugabanya uno munsi ujyanye na n'icyo nokwitwa ari canke nk'ibikorwa by'utugenegene mu gihugu mu rurimi rw'ikirundi nashaka ndababaze iyo inspirasiyo yabajemo gute kubera ibyo mwari mwarakurikiranye muri kaminuza wamenya ntibijyanye n'ubuzima muri ko murabaho uno munsi nashaka icyo kintu ndababaze ukuntu byagenze kugira ngo mube mwoja donc iyo inspiration yaje gute mwaba mwafatiye akarorero kuri nde muba mwarose uwo muhamagaro bigenze gute kuko ugiye kuraba ibyo mwakurikiranye muri kaminuza umenga ntibijyanye rwose ariko ndabyo ubushobozi n'ububasha mubikorana ko rwose turabyishimira cyane hanyuma ikigira kabiri nubwo ntari mu gihugu nagomba ndabaze kuko ababakurikiranaga muri afurika y'ibiyaga bigari cyane cyane n'abarundi barabakunda nagomba ndababaze yuko ndakunda kubona muri kumuragira ibiteramo hariya mu ntuzi ya kigali n'ahandi nk'igihe rero byabaye ngombwa ko no mu burundi musanzwe mukunzwe byoshika mukagenda nk'ariya mu burundi mugakorerayo nk'igiteramo abarundi turabakunda cyane ndikunda bivuga ku izina ari mu gihugu ariko sindi hafi ndi hanze y'igihugu nagira ndabaze yuko mwamutegekanya nko kuzogenda nko mu burundi gukora igiteramo kuko barabakunda cyane rwose hanyuma kanyuma usongore ernest yego
ngomba ndamubaza nashaka kugirana ubucuti nawe uheruka naraciye i kigali sinahamaze umwanya muremure ariko nagomba ndamubaze niba yo akoresha nka otapu ejo nagerageje kugira ngo ndamuhadinge kuri facebook ariko ntiyasubije ntuze rikwesiti yanje nashaka ndamaze rero niba hariho ubundi buryo yoba afise kugira ngo se turavugana ko vema ni umuntu nkunda iyo ndi muri holidays ndakunda kuja kuri youtube nkaraba ntuze ya
urakoze cyane rwose ernest mukanya arakwishura papa sava mumvise utubazo tw'umukunzi wanyu ernest mu bushinwa muduke ku ijambo muhereye ku kabazo ka mbere
ndumva hari icyo yabajije nigeze gusubizaho ko navuye muri biyoshimi biyojeho nkajya mu buhanzi mubwiye ko byatangiye kera ariko urumva ntabwo urabizi muri afurika ni hakeya simbizi niba hari bashobora kureba ubushobozi bw'umwana n'ibyo aziga n'ibyo akurikira ngo bahite babimujyanamo urumva narize nyine uko nsinda bakama amashuri nkagenda nkayiga ariko mfite gushaka ubwo buhanzi nkomeza rero ngenda nsoma nkiga ibyo mu ishuri nkasoma cyangwa nkihugura no muri ibyo bindi bijyanye n'ubuhanzi bwanjye yabajije cyane yabajije cyane kuko akabazo mwari mwakishyuye n'ibyo ati ariko hari hari ufise ufata nka modeli ubundi mwebwe abantu mukina hariho uvuga ati jewe nkurikira kanaka nakunze kanaka Louis de Finesse canke abandi ugasanga yabikurikiranye gutya hariho wowe ufata nk'akarorero yagutumye ukunda ivyo bintu
oya ntabwo navuga ko ari uwatumye mbikunda urumva nakubwiye ko nazamutse mu bintu byinshi bitandukanye mu papa wanjye kera akiri umugaturika yacurangaga akorudewo yandika n'indirimbo z'amajwi ariko nakuze atakibirimo nyuma rero byaje kunzamukamo gusa numva nikundiye ikinyarwanda nkumva igitaramo buri gihe nyuma rero nza kumva umuhanzi ukomeye w'umwanditsi wavukaga iwacu aho ikibanza bitaga alex kagame musenyeri n'ibitabo byinshi yagiye yandika ndagenda ndabisoma ibyo bituma ntangira gusoma ibindi ariko urumva nka sinema rwose ntabwo nigeze ninjira kaminuza numva ko nayijyamo ko urumva twabaga tuvuka mu cyaro nagiye segonderi ndebye sinema imwe imwe berekanaga ya yesu ari paruwasi zizanye ku kibuga wumvaga atari ibyacu ubu ngubu nibwo ushaka kureba ukavuga uti ndihuza n'aba ndagenda nigira kuri uyu nguyu ariko kera ntabwo ibya byacu byo gutekereza ngo nzaba uyu nabibonye kuri uyu byari bitari ubu ubu ho wiraba wibona nkande canke wihuza nkande canke aho ugeze nta byo kuvuga ngo ndabona nka jewe nkantuza ahubwo nibabone jewe nkabo
ngewe icyo nkora nkunda kureba amasinema y'abandi avugana uyu muntu biraryoshye nshaka kureba komedi ndeba uriya musaza wa kera ntuza n'ishariro nkareba ruido finesi nkareba misita bini nkagenda nkareba ubu ngubu bari babaho muri amerika bagerageza gukina nabyo bijya gusa n'aho bishimisha ukareba barimo batandukanye nkajya mu bushinwa nkareba abo bahuje uriya muco wabo bakawuhuza no kugenda ibintu babigira ibisetso nka ba jackie cyane utwo twose nkagenda nuhuza ntareba ntabwo navuga ngo ni umuntu umwe mfata ariko benshi hari utwo bagenda banyigisha ntabwo navuga ngo nibarebe ngewe gusa mbona ntaho ndagera si ubu waba uvuga ngo uri hehe hanyuma urategekanya kuja mu burundi kugira ngo bakukunda bakwibonera amaso mu yandi nako yakaba jeje nk'uko abivuze mu burundi ngiyeyo nk'inshuro zigera ngira ngo ni kuri eshatu ariko ntabwo akenshi nagendagayo ngiye muri ibi bya bya wenda by'iby'umwihariko hari igitaramo nateguye cy'umwihariko ariko nkunda kujyayo mu byitwa antoloji nkakina nkakina wani mani show biba byahuje ibiyaga bigari ngira ngo hakaza n'abaturutse mu bufaransa nagiyeyo kandi ngiyeyo nk'inshuro eshatu ndakeka ariko no gusubirayo umuntu agakorerayo igitaramo ko hari bagenzi bacu bajyayo ba asa ba buravani n'abandi natwe nitumara kubishyira ku murongo neza ubona rwose wakora konseri iri komike isaha amasaha abiri nta mpamvu ntabwo ari mu burundi gusa n'ahandi tuzagenda dutembera tugereyo hanyuma ngo yarakurondeye kugira ngo arabe ingene muhura biranka mbega abakunzi bawe ni gute ubabwira ko mushobora guhura abagukunda bashaka gukurikirana amakuru yawe ku mwanya ku mwanya bidakunze ko bashaka kuri ka facebook cyangwa iki ubahanura gukora iki kugira ngo mugumane
ubundi urumva biragoye kuri ubu ngubu mpamvu mvuga ko bigoye facebook urumva ugeze ibihumbi bitanu sinzi ukuntu babigenza ugashyiraho n'iyindi zikaba ebyiri eshatu ariko nanone wongera utekereze ko ikiba cyatubayeho iyo watangiye kwamamara nk'uko usabwa gukora cyane buriya abantu bamwe hari igihe bavuga bati uyu muntu yadusuzuguye ariko usabwa gukora cyane kuko facebook ujyaho upositinga usubiza umwe wongera ugenda ni watsapu ni uko nguko bamwe bagashyiraho na gurupe y'abagufana ubu usanga bahari ariko udashobora gupfa kuhaboneka urumva kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru uri uri uri uri uri bizi uhuze wandika ukina ariko ndakeka ko iyo ari mu kiruhuko gerageza gusubiza bamwe bakeya bashoboka haba kuri insitagaramu yagiye akareba n'itegeka garasiyani aramubonayo kuri insitagaramu bo banyandikiye abenshi ndababona urakoze cyane ariko kuri fesibuke baba benshi cyane simbabona abandi ntibabakundire urakoze cyane ni papa sava mu kiganiro muri isanga turafite na joseph ku yundi murongo wa telefone joseph ikaze
yego murakoze ni amahoro ngaho turashima n'ukuri atagihindutse twaramutse turaza kwirigwa uhereye ga joseph
yego ndashaka kuramutsa garasiye gatoya yego arakumva
ni amahoro ga papa sava yego ni amahoro meze neza
jewe ndi umwe mu bafana bawe bari bujumbura usa naho wari uri kumojeho gato ngo waraje n'ibiki ntitwabimenye kabisa ndumva binambabaje ahubwo kuba tutarabimenye ngo twitabire ibitaramo byawe pasike turi abantu aha sinzi wari ubizi hariho abafana bawe benshi benshi cyane hama nanjye rero nkaba nari umwe mu bantu bakiri batonya bariko barifuza gukuza impano bafise mu bintu bijanye no gukina cyane cyane komedi hamwe no gukina amafilme ariko abantu tukiri bato cyane turabura abantu twisunga ko kuko impano yo turayifise ariko haba habuze uwundi muntu aguha ka oporutinite ko kuboneka ko kugaragara ugasanga impano dufite twebwe ziraherera mu makaritiye tubamwo mu marigara y'abantu ahantu dukunda kuba twicaye cyangwa ku mashuri ukabona abantu bararyohewe gatonya ariko ugasanga ni popirasiyo ntonya ishobora kuganya kuri uwo munezero utanga kubera ko haracabura ikindi kintu cyo gufata umuntu bakamuduza sinzi kuri kuranahura nshaka kuvuga ku bijyanye ubu abantu baririmba usanga bafite amarebo ashobora gufata umuririmbyi akiri muto bamonyemo tara bakamufasha akaduga tara yiwe ikamenyekana hama ikagira n'icyo imariye abandi ariko nka twebwe ngaha i burundi ntajyaho ahantu mba mu kanyosha vurema icyo kintu nta gihari nta n'icyo ndabona sinzi ko tuba gihari sindabimenye ariko nk'abakomediye dufise cyangwa abakina amafilime yego amafilime arahari ariko nk'abakomediye dufise nka cyane cyane genda umuntu ari panshe rwose ku makomedi ku bakomediye dufise ngaha usanga n'uwamaze gutera imbere abyihererana yigungiraho muri make ntidufite rero abantu bashobora kutuduza hama natwe tukagera ku ntambwe bashobora kuba bariko cyangwa imwe muri ko none ko uburundi n'u rwanda nicyo kimwe mwebwe iyo migambi ahantu muba murayifise kugira muzamure abantu bakiri batonya kuko kenshi muri papa sava nta bantu bakiri bato barimwo dufate nko guhera ku myaka cumi n'umunani kumanura ibintu nk'ibyo urakoze cyane ikibazo cyane nari mfise urakoze nimba hari ubwo buryo mwobwira abandi hama tukabimenya nimba ni burundi natwe twoshikirwa ko turi bamwe Urakoze.
mukagira ico mudufashije urakoze ugira umunsi mwiza ngaho i bujumbura turese na frank ku yundi murongo wa telefone frank ikaze nawe
murakoze cyane yego aho uherereye hama ikibazo kwa papa sava
bagiye basaba badakora nta kibazo gusa ahubwo nashaka bimwe namutere intege kubera ibyo akora ugerageze ko ubuzima birarenze biraryoshe rwose asebye ndakunda kuraba kenshi amakinamico yiwe ari mu nyigisho ara- arasekeje mugabo ari mu nyigisho nyinshi ndimo no- nifuza kumushimira no kumutera intege gusa bijya bintu ariko arakora arafise abandi ariko arabyigisha niwe wenyine yabikuye hehe numvise ko yaje i bujumbura mugabo ubu ntabyo twigeze tumenya nabaza ko ari benshi batabimenye nabaza yuko iyo bitegura uko biri kose ikindi gihe akazo- akazoza akaduteramisha natwe urakoze yego reka dufate na, na samuel kugira ngo tugire ko twishura samuel ikaze nawe
muraho neza yego turi aho aho uherereye hama akabazo kwa papa sava
ya mbereye mu rwanda ah, mu karere ka rurindo Mhm.
eh, nanjye natanga igitekerezo kuri uwo muntu n'ukomediye wacu Mhm.
Ah, ese afite ingamba ki Mm.
eh, zo kuba yabitoza n'abantu bari inyuma kugira ngo babashe kuba bazamuka nabo batere imbere n'ubwo bukomedi dore ko abenshi bagira izo mpano iyo bamaze kuzigira bigira hanze eh, y'icyaro baturukamo bigatuma no kugira ngo abashe hasi bazamuke biba bigoranye urakoze samuel nawe ugira umunsi mwiza
Sawa sawa, murakoze.
ego papa sava akabazo ka joseph gasana ka samuel ni iki kuri kurakora kugira ngo abari hasi bacaruka nabo baze bashobore kuronka uko bakurikirana um, uyu mwuga wawe
Ah, igi- i- icyo kibazo turagifite cyane Ah, ku buryo duhora tunakibazaho mu buzima bwa buri munsi ni nk'aho ibintu by'umwuga bishaka guharirwa abarikita ari bo batoza abantu ari bo babigisha ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo burya ah, tuvuge umucuranzi nka dufate umucuranzi ni urugero umucuranzi nka biyonse ntabwo ari we ari bujye kwigisha abandi bana batoya baririmba hariya ntabwo ari we ntabwo umukinnyi w'umupira tuvuge nka Lionel Messi ari we uri bujye gutoza abana azabatoza ari uko yakuze yaretse gukina umupira Beyonce azabatoza ari uko yaretse gukora gu- gu- eh, sinzi niba uri kumfata neza ikintu cya mbere gikenewe ni uko haboneka ayo mashuri y'imyuga abo bantu bashobora kujya kwigishamo abo bantu icya mbere ni ukuvuga ngo kuba hari ahantu hakorerwa ubwo bushakashatsi bwo kubona abo bana Mm.
ayo ni amarushanwa ni amarushanwa agomba gushyirwamo ingufu na- na- n'ibigo byinshi bitandukanye ndavuga za minisiteri twebwe rero barabitangiye ni nabyo ni nabo dushaka kugenda dufatanya nabo cyane abatsinze abazamutse muri abo ngabo akaba aribo tugenda dufasha ntituvuze ngo ababaye aba mbere ariko abagerageje gutsinda bikorwa n'imbuto foundation ifatanyije na minisiteri y'urubyiruko na minisiteri ifite ubuhanzi mu nshingano zayo ariko twifuza ko biba byinshi biba byinshi hanyuma n'ayo masomo kandi aze kugenda yegera andi urabona abana bariga darama ku ishuri aho hantu abo bana bakagombye kuba bahazamukira ntabwo turamenya impamvu bidashyirwamo ingufu ngo naho haboneke ikindi yarambajije ku byerekeranye n'imyaka urabona imyaka umuntu uri munsi y'imyaka cumi n'umunani ntabwo wongeye garasiyane nemerewe gupfa kujya kumukinisha nsabwa yuko hari uburenganzira busabwa bijyanye n'amategeko aherekejwe n'ababyeyi be nibo bamusinyiye ariko abenshi badusanga si uko bimeze akubwira ko iwabo babyanze urumva babyanze ko abijyamo cyangwa simbizi urumva hakabaho kugungana kw'ibyo bintu urumva rero ntabwo bitworohera ariko twebwe icyo dukora n'ubundi tuba twabaye aba role models ni abantu b'ikitegererezo abantu bareba tugerageza gufasha bakeya nabo bashobora gufasha abandi kandi noneho ngewe niba ndimo gukoresha aba niba bariho abandi bakoresha kuvuga day makers bakaba bakoresha bamwe nanjye nkakoresha abandi abandi yarutura nawe aba afite abandi arimo gukoresha ubundi mukomediyani nawe afite abandi arimo gukoresha ku buryo ba bantu ubundi cyabagaho ni uko abantu bamwe aribo bizingiraga ahantu hamwe icyo rero nicyo naje ntashaka niba bari muri day makers ntibagumeyo bakore bazamura ababo nanjye nzamure bamwe arutura nawe azamura abandi gutyo gutyo uzaza gusanga dufite abantu benshi batandukanye barimo gukora ibyo bintu niyo sitarateji tworoheye dufite naho ikindi ntabwo ayo mafaranga yo guforoma abo bantu nk'uko mbikubwira nk'ubu turacyikoramo kandi ibyo dusohoye biba byarangije kugera hanze abantu babikwirakwije ntabwo ntabwo dufite uburyo birinzwe ijana ku ijana nibyo tukiri kuganira ngo turebe ko bikunda aho rero amafaranga yabonetse washinga ishuri cyangwa se mezo ya foromasiyo ariko urumva natwe turacyikoramo nyine ni nk'ibyo yego hanyuma turaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'ababafasha n'ingene mushigikiwe ariko tubanze dusoma utubazo dukenya turi muri tumwe turi kuri facebook hariho nk'uwitwa jiva mutuwa ngo ndashaka kubaza papa sava mbega hari role wumva utokina wewe
iriho role iriho aho ngeze aha hari iby'amategeko atemera hari ibyo amategeko abuza atemera cyane cyane amategeko ajyanye n'umuco wacu gakondo itagira iyo njya gukina nkina ibintu bishobora kugera aho byigisha abantu ibindi rero bisa no kwinezeza cyangwa no ntabwo nta ibyo ntacyo byamarira zirahari ntashobora gukina ariko ntashobora kuvuga ahangaha ngo ni iyi n'iyi iby'amategeko atatemera ndabona ntacyo byamarira abantu nka mirongo icyenda ku ijana biri negativu ntacyo naba mbishakamo hama kwizera imana jonas nawe ngo tumubarize nimba wewe n'umugwi mwakinanye zirara zirasha ko woba warawuvuyemo kuko mutagikinana canke uwo mugwi woba warasambutse
ibyo yabajije ibyo gusambuka ko ntabwo mbizi urumva nakinnyemo ndi nk'umukozi sibyo nakinnye ndi nk'umukozi hanyuma hari uwari ukuriye icyo cyiciro aracyahari ariko numva agatekereza ko mu minsi ya vuba bizakomeza ubu rero ntabwo namusubiriza kimwe n'uko nshobora gukomezamo nk'umukozi cyangwa se inkomezemo nari umwagiteri ukina nkahembwa urumva nshobora gukomezamo cyangwa se inkomezemo nta kiba kindi cyabaye nakazirega nk'akandi nako
hanyuma uwitwa Diodone Shemezimana we yavuze ngo papa sava na ndimbati n'abakinnyi bashoboye cyane ariko rero papa sava aranyica na jesite ziwe ariko aravuga ubundi papa sava ama majesite bavuga ukoresha mu buzima bwawe bwa minsi yose niko umeze ubikoresha iyo uri kurakina uno munsi muhuye n'abakunzi bawe bashobora kwirenganira ntibakumenye kuko uba uri uwundi muntu ucanke uko ukina niko usanzwe umeze mu buzima bwawe bwa minsi yose
narabyirutse abantu usanga bavuga yuko ntandukanye ariko nanjye ndatandukanye urabona ko iyo nkinamba ndi uwundi muntu uvugagurwa uvugagura amagambo menshi ukanuye amaso ukora amajesitizi uyijijuta ariko ubundi mu buzima busanzwe abanzi bazi ko mvuga gakeya nkakunda kuba ndimo gutekereza benshi iyo duhuye bumva yuko nabasuzuguye ntabwo ndi kubasetsa kariya ni akazi iyo bigeze mu kazi ni akazi niyo mahirwe nabonye nabonye amahirwe yo kuba mu kazi nkakabamo nagasohokamo nkaba undi wese ni nacyo gituma mbona abantu batandukanye bashinga inshingano zitandukanye urumva ugumye kumera kuriya rero hari abagufata kuriya nyine wa muntu witwa nitegeka garasiyani akaba yabaye papa sava kandi ntabwo ari byo ngomba kuva muri papa sava nkahinduka nkaba nitegeka garasiyani aricyo twita karagita na pasonariti
nuko ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga juvenal aho uherereye hama nawe akabaza kuri papa sava canke intererano
kandi mu kirundo mu ntara mu gihugu kuduga ku ijambo
nagomba kubaza garasiyani ni kugira umuntu yiyumvire umushinga cyangwa kwihangira imirimo y'akomediya kuba umukomedi bitangura gute bisaba amashuri barandikira minisiteri bakabisaba uruhushya
turava dusanga ubwo ntiduhava dusanga turi ko turagenda mu bindi ga juvenal ushaka kuvuga mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u rwanda
bo mu rwanda cyangwa usanga rifite amategeko yose abyara isi yose
sinzi ko papa sava we atahura akabazo muratahura akabazo ka papa sava
oya ntabwo nabyumvishe neza ushaka kumenya nimba umuntu kugira akine arinda gusaba uruhusha iby'amashuri byo yabyishyuye aravuga ko nawe yari yaragize biyoshimi ariko si ibyo ariko arakora cyane
ku byerekeye uruhushya uruhusha rwo gukina
ego n'ukuntu baronka amafaranga muri ibyo bintu amasosiyete urabona bakenera mu bibanza byinshi bitandukanye aho usanga bari kubanywa inzoga ari ahantu heza cyangwa hari byakazi ko biyunguruza
urakoze cyane kugira umunsi mwiza arakwishura mu kanya tose na gerard ku yundi murongo wa telefone gerard ikaze nawe gerard uratwumva
yego ndimo ndabumva aho uherereye hamuduge ku ijambo
mperereye kimironko mu karere ka gasabo mbona arimo nshaka kumubaza nkunda kumukurikirana mwakaraga episode ka papa sava niko nkunda kumukurikiramo cyane nshaka kumubaza uburyo uburyo abo akuramo amafaranga uburyo akuramo amafaranga nka turiya tuvidewo aba yapostinze urakoze icyo kibazo yari yacishuye ko araza kugica ku masonga agira umunsi mwiza
yego murakoze yego papa sava juvenal ataho mukinira arabona muba muri kumwihereza utuntu n'utundi kandi wari wanatubwiye ko muri papa sava bataratangura mutaratangura kwinjiza amafaranga menshi ahajya mukinira bigenda gute ni wawe ibyo mufunga ahantu dukinira ushobora hari uburyo bubiri hari uburyo ibyo nyine baba babishyize muri bageti yawe ubwo ni uburyo bwa mbere erega niba niyo amafaranga niyo yaba atarinjira urumva yuko nyine tuvuge urugero nk'ubu nshatse kwimenyekanisha kwiyamamaza ku isi yose ni kwiyamamaza nka puburisiti ese nakwishyura amafaranga angahe ni icyo twita burandingi bamenya nka papa sava hanyuma nibamara kumenya nka papa sava uzajya unkenera njye muca aya mafaranga arakeka nakwishyura amafaranga angahe ibyo ibyo nabitekerezeho araza kumbwira ayo mafaranga uko aba angana hari amafaranga rero ugomba gutakaza mbere cyangwa gushora mbere urimo gukora mu bintu bibiri kuzunguka bivuye kuri icyo kintu urimo gukora no kuzunguka mu bindi bintu uzabona biturutse kuri icyo ngicyo urimo gukora ibyo byose bahite babihuza biragoye mu rwanda cyangwa se hafi y'u rwanda wenda mu bindi bihugu bya afurika sinabivugira sinabigendamo ariko mba mbona iyo turimo gusesengura twese aba ari kimwe kugira ngo uhite wunguka kuri videwo washoye kubera yuko ababipirata n'abahita bajya kubyitirira ni benshi kuruta twebwe biragoye cyane ni ukuvuga ngo nka ni ukuvuga rero icyo twebwe bidufasha ni ukubona nyine abandi baduhamagara kubera icyo ngicyo babonye ahandi amazu rero amwe n'amwe turayakodesha abandi bakadutiza hari umuntu ukubwira ati wowe uzaze rwose ukinira ahangaha nta kibazo ariko ibyo gukonsoma byo uba wabi ibyo kurya ibyo kunywa ni wowe ubyishyura bimwe na bimwe kimwe n'uko ushaka gusanga hari umukinnyi wavuze ati ngewe muzaze ibi ngibi tuzabikoresha nk'abantu nakiriyeho kugira ngo tubiri umwe gutyo gusa bihere ikindi uriya yambajije ese mbere y'uko ukina usaba ibyangombwa hari inzego hano mu rwanda zibishinzwe turafite urwego rukuriye ibi bijyanye n'umuco n'ururimi ni rarike tukagira nanone ibyo bita amafederasiyo tukagira federasiyo ya ya ya ya filime turayifite mu rwanda tukagira hanyuma na za asosiyasiyo mba muri asosiyasiyo y'abakina y'abakinnyi ba filime nkaba muri asosiyasiyo y'abakomediye nkaba muri asosiyasiyo y'abahanzi urumva rero aho hose ibyangombwa urabyaka ikindi kugira ngo igihangano kibe ari icyawe urazi yuko turagomba kujya kubyandikisha mu nzego zibishinzwe kugira ngo haba haramutse hari ukirengereye mu nyungu ze ube wabona uko kibaza iyo ni rdb niyo niyo twandikishamo ibihangano izo ni inzira zose dukurikiza kugira ngo tujye dukine kandi bibe biri mu mucyo ego haha amapapa sava none nk'abajya mukinana nk'abandi mbatsi n'ababa mukobwa ameze neza uhora uvuga ko mukinana kenshi ni iki bajya nimba atari ibanga bariko bitangira ubushake mu kurindira yuko namwe muzoshika muzoronka agahiye canke mu bitahira co kimwe canke urabahemba
ntabwo navuga ko mbahemba ntabwo nabyita kubahemba kuko urabona nta kintu ndabona kigaragara ariko ntabwo bemerewe gutaha ubusa nizo nshingano zanjye mbonye bagomba gutaha ubusa bakaza bakirirwa hariya bakina bagataha ubusa ntabwo nakwirwa mbazana aracyari makeya ariko si makeya cyane ugereranyije n'ay'abandi batanga mu zindi filime ariko ndayashaka nkayabona nkayabaha urumva ngewe ngira ngira uko mbona ibiraka mu bukwe nkagira uko mbona ibiraka nyine muri kinamico abona kubwiye ahandi hose nkagenda nkakusanya ayo mafaranga mpuyemo nkaza nanone gukora igihangano cyanjye kuko nzi ko ari umutungo wanjye bwite abantu rero nakoresheje ntabwo nemerewe yuko babwirizwa cyangwa batahe iwabo batahe baburare oya oya
hanyuma kukinira cyane mu cyaro niyo usanze uba kubera ko utora gukinira ruguru gusumba
nikundira mu cyaro mu cyaro nanjye iyo ndebye kandi ubona nyine ntarafirimuka by'abanyamujyi
niko wibwira
ibyinshi by'abanyamujyi ntabwo mbimenyereye zanze uko bazikoresha bya bindi bintu uko babizamukamo ibiryo bihambaye byo muri alimantasiyo n'uko barisha utwo tuyiko hanyuma ikindi ikindi mu cyaro nyine uba ubona hari ukuntu hari akayaga keza kandi ugakuramo n'ibitekerezo bitandukanye turiya tuntu akenshi mu mujyi ntabwo ari two tuhaba mu mujyi haba haje ibindi bintu bitari turiya tuntu turi mu mujyi mu mujyi baje mu biyobyabwenge baje mu businzi baje mu busambanyi baje mu bujura gucapurana ariko ya mico y'abantu kandi ikiri muri benshi kubera ko u rwanda nkeka ko baba mu mujyi ntabwo barenze mirongo itatu ku ijana ubwo rero nkunda kureba ibyo natwe kandi dutuye mu mujyi nanjye ncumbitse mu mujyi za kimironko ntabwo ariho twavukiye ugumya wibuka rero iby'iwanyu ariko ibyo mu mujyi usanga henshi birasa iby'i kigali bihaboneka cyane ubutiganya bwahaboneka baba barabikinnye no muri na za hollywood bakabikina no muri muri sewuru ubona ari ibyo ariko ibyo mu cyaro bisa nk'aho bifite ukuntu bitandukanyemo umuntu akabibona akabona si ibyabo byakugora mu mujyi kubona ihene mu mujyi kubona inkoko mu mujyi kubona urukwavu kubona umuvure kubona isekuru ibyo bintu nibyo mba nshaka abantu bongere babyibuke kubera nkunda gakondo cyane ego amapapa sava ubundi murubatse canke bimeze gute ndacyari ingaragu nzubaka vuba ahangaha urafise umukunzi rero eee umfata
abakunzi bawe bo bakuraba bamenye yuko wafashwe cyangwa utarafatwa
bamenye ko nafashwe ariko bitari burundu ko ntabwo ndambara impeta ubu wamfashe ashobora kwisubiraho ngafata undi ariko urumva muri iyi minsi ubwo ngiye gutereta umuntu umubwira ni nyamuneka ngo ushyire mu rugo ukabona bimubwiye umugoroba akengakenge arabe neza uwo mukunzi wawe igihe wabimubwira ntiyashoboye kwibaza ati yoba ariko arakina nka bimwe bya papa sava akina ahindagurika yabifashe avuga ati ni iby'ukuri
eee arega ino abantu bamenyereye ntabwo bambona muri papa sava n'iwacu ntibambona gutya ahubwo bibaza uko aho byavuye ngira ngo ni nacyo cyatumye abantu babikunda cyane uko meze mu gukina nyine bitandukanye n'uko meze mu buzima busanzwe yego reka twakire na didasi ku yindi murongo wa telefone didasi ikaze ikaze ku ijuru rya amerika
yego ndiho ndi ndabumva yego duga ku ijambo
mu bisanzwe rero nashaka kuganira n'uwo mukomedi wa dukino niwe nashaka nyine arakumva ariko dusigaranye umwanya mutonya ubaze ikibazo cyawe kirashe bazi ikibazo cyawe dusigaranye akanya gatonya
none twe muri rusanzwe dushaka ayandi mavidewo yiwe nyine mushobora nk'amavidewo icumi yiwe urakoze ugira umunsi mwiza didasi papa sava abakunzi bawe aho bashobora gutora amavidewo yawe hatandukanye ni hehe
ubundi ni kuri yutube mfiteyo cyane yanjye nitwa nitegeka garasiyane sebo ni aho ngaho bashobora kuyabona ariko wayabona no kuri fesibuke mfite fesibuke peji yitwa garasiyane mu kinyarwanda ariko no kuri fesibuke isanzwe nawe nyashyiraho yaba nitegeka garatiye cyangwa garatiye nitegeka mpita mbirundaho barabibona ibyo kubigurisha byo ntabwo mbigurisha ndabizi babikuraho bakajya kubigurisha kumwe nakubwiraga bitemewe n'amategeko ariko ngewe ntabwo nyagurisha ku masede ni bwo ubwo buryo bw'imbuga nkoranyambaga yego kandi tugushimire cyane kuko ejo bwa amerika waduhaye uruhusha ubundi ntituza dukoresha amavidewo y'abandi gutyo bataduhaye uruhusha baduhaye uruhusha rwo gushyira ko videwo yawe ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo vowa radiyo yacu abatwandikiye ni benshi nawe uhava ucisha ko amaso nuko papa sava turi ko dusa nk'abasozera muri isanga y'uno munsi akajambo ufise ubwira abakunzi bawe akajambo ufise uvuga muri uwo mwuga wawe urimo ni akahe kanyuma akambere ni ako gushimira nashimira abakunzi banjye yuko bagiye bankurikirana abenshi bakamfasha nyine gukwirakwiza sinzi uko tuzita linki z'izo videwo nkabona abantu benshi baza bagasabusikarayibinga nicyo umuntu aba asabwa kugira ngo azagire nkeneye kugera ku bihumbi ijana nkazagira na magana abiri by'abasabusikarayibazi ikindi bakamfasha kumvisha abantu ko ibyo dukina ishobora kuza ari nini cyangwa ikaza ari ngufiya ni uko igitekerezo kiba cyaje cyane ko tuba tutayikora ngo tujye kuyigurisha icya gatatu benshi bakeneye kumera nkatwe ni umwuga ni umwuga umuntu yakora bikazamutunga ariko bisaba nyine gukora cyane no kureba imbere kuruta ako kanya ngo uhite wumva ngo nisohora ibingibi ndahita mbona amafaranga ndahita mbona abakunzi nkaba nabashimiye namwe rero umwanya mwampaye uganira n'abakunzi banjye mwakoze cyane nitwe tugushimiye kuba urazi ko wari wanatubwiye ko uri muri byinshi uri ko urategura ariko uturonkera isaha yose ariko papa sava imbere ko tukurekura urashimishwa n'uruhara mufise mu bihugu bitandukanye bya afurika nk'abakinnyi ikibanza mufise uko mushigikirwa n'amareta atandukanye yanyu
urumva ntabwo turabona inkunga nyine nakubwiye ngo turakirwanaho ariko tuhashize iminsi dukora inama tureba icyo leta yadufasha amasare batwubakira kugira ngo tujye dukiniramo tujye tubona gukina tubone n'iki n'ibindi byo kudufasha mu buzima busanzwe ariko urumva muri iyi minsi twari tukirwanaho ntabwo nakubeshya kandi ni henshi nyine nk'uko wumvaga abo bakunzi babivuga ariko twebwe tubona iwacu birimo gutera intambwe ko nk'ubu minisiteri hari amafaranga yafashe igenda ihereza ibigo bimwe birimo gushakisha abo bantu bakina n'ibindi bigo bigiye gukora gushingwa kurwanya pirataje bigakora disitiribisiyo urumva nkatwe intambwe irimo iraterwa ariko ntabwo turagera muri urwo rwego rw'ibihugu nk'iby'uburengerazuba ibihugu nk'iby'iburayi ibihugu nk'ibyo muri amerika uburyo ibyo bihangano birindwa ntabwo biratugeraho urumva urakora gusa ugategereza undi uzaguhamagara kubera wakoze ibyo wakoze ntabwo biragutunga urumva biracyari ikibazo ego hama kamo mwotera koba kahe
akamo twatera n'ubundi nibyo nakubwiraga ko twebwe twarabivuze byaratangiye byaratangiye biri mu nzira ni ibyo naho ho gukinira ni ukubona ibikoresho bitatugoye kandi nabyo byaraje bimwe birimo biraza iwacu hari aho bubatse kicukiro abantu bazajya bihugurira abo bantu bakunze sinema na komedi birimo barabikora radiyo irimo kubikoraho ubu noneho ikigiye gukurikiraho kitari gihari wenda ni ikijyanye na kopirayiti kopirayiti abantu kuyumva cyane cyane kuyisobanurira abantu igihangano cy'umuntu akaba ari igihangano cye yaba arimo no kukirekarama ntihagire abantu bamwitwaraho umwikomo ngo yikujije cyane yagize atya abantu bakabyumva sansibirizasiyo murakoze cyane rwose garasiya n'itegeka ariwe muzi ku izina cyane rya papa sava mwakoze kwitaba ubutumire bwacu yego murakoze na lidiane nahazo nayo ndemesheje muri isanga y'uno munsi yabashikiriye ku bwa geoffrey mutagoma na enjeniyeri bari kumwe mu buhinga bw'ibyuma twemye ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya muranirwa mu byanyu no mu byo muri mwo mushobora gusubira kumva kino kiganiro kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vuba akaburungu komu